kandi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya ijwi ry'amerika ribashikiriza ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio gatanu i washington dc ku munsi wa mungu niho tugiye kuganira uno munsi ku, tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga ayo n'amajambo ya uwimana justine batazira dudu umurundikazi w'umuririmbyi aririmba indirimbo z'imana niwe mutumire wacu uno munsi avuga ati umukenyezi cyangwa umwigeme afise umuntu w'igitsina gore yubaha imana amwitaho akamufasha gukemura ibibazo by'ubuzima ni ikintu gihambaye cyane ku buzima bwiwe ivyo bivugwa n'uwo muririmbyi w'imana justine batazira dudu aho ni nyuma yaho yaciye mu bihe bigoye cyane mu ruhagarara rwa politiki rwabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko akaharonkera umugisha akaronka abamwitaho abo yita abamama niwe dufise rero mu kiganiro c'uyu munsi kuganira mu kiganiro muri sanga murashaka kuduhamagara mugaterera ibibazo n'ivyiyumviro mushobora kuduhamagara kuri rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe inimero mushaka kutwakurako turayisubiramwo ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri kumwe na oriyani itanga ishaka uruhagarara rwa politike igihugu cy'u burundi caciyemwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byabaye ikigeragezo gikomeye cyane mu buzima bw'umuririmbyi w'umurundikazi aririmba indirimbo z'imana uwimana justine dudu akaba yaciye mu buzima bw'umubabaro ubwoba agahinda ishavu eka n'ibyiyumviro byinshi bitari byiza icyo gihe yamara mu mana yahagiriye imigisha ikomeye ahoronkera abo yita abamama bizera imana bamufashije gukomera no kubona ko imbere ari heza dudu avuga ko kuba umukenyezi cyangwa umwigeme afise umuntu w'igitsina gore yubaha imana amwitaho n'aha aba atari nyina yamwibarutse ati ni ikintu gihambaye cyane ku buzima bw'uwo muntu mu mana dudu yahakuye inkomezi akanyamuneza kenshi mu buzima imana imwereka n'impano yamushizemwo yo gufasha abandi biciye mu ndirimbo ibyo arabishima cyane kuko avuga ko azi neza yuko iyo mpano ifasha abandi bakenyezi bagenzi biwe uno munsi rero yahagurukijwe no gutera intege buri wese afise igitsina gore ashobora kuba ari mu bihe by'ubuzima bitoroshe ngo ahaguruke yambare imbaraga yubahe imana akomeze urugo rwiwe agwubake neza kandi abe umugisha mu kibano justine wimana batazira dudu niwe mutumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi justine wimana dudu kaze neza mu kiganiro muri isanga
ego ni mwakoze kuduha ikaze
urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri uno munsi w'imana aho tugiye kuganira ku bwiza bw'imana mu buzima bwawe nk'umuririmbyi nk'umukenyezi yubaha imana kandi avuga yuko ufise eh, i- uvuga yuko umukenyezi ari ikintu gihambaye cyane kuri mugenzi we mu kumuha intege kumukomeza no kumufasha kubona yuko imbere ari heza twumva agace gato k'indirimbo yawe twari tumvise mu kanya mbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina
mana yacu ni nziza igira neza yita ku bayo niyo mpamvu tuyishima yacu ni nziza igira neza yita ku bayo niyo mpamvu tuyishima mana yacu niya igira neza yita ku bayo niyo mpamvu tuyishima yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu turishima mana yacu ni yera igira neza itakubayo niyo mpamvu turishima yacu ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu turishima nshuti yanjye muyishime nziza igira neza haleluya niyaguye byirakoze yuzuye imbabazi yuzuye guharira niyo mpamvu tuyishima Yashimye nziza, igira neza, yita ku bayo, niyo mpamvu tuyishima. Mana yacu twicayeho igira neza yuzuye guharira niyo mpamvu tuyirata Yashimye nziza, igira neza abarundi tuyirate Hallelujah, hallelujah. mana yacu ni nziza igira neza yita kubayo niyo mpamvu tuyishima igira neza yita kubayo iratuziyo mana iradukunda yaturanye mu ishusho ryayo niyo mpamvu tuyishima hari byiza nabonye ntashobora kugira ibanga hari byiza nabonye ntashobora kugira ibanga hari byiza nabonye ntashobora kugira ibanga ujya kwibera mu mana ni byiza cyane hari byiza nabonye ntashobora kugira hari byiza hari byiza hari byiza hari byiza Hallelujah, mujya kwibera abagore barakira mu mana yacu impumyi zirahumuka mu mana yacu hari byinshi nabonye nshuti ntogire ibanga radiyo ijwi ry'amerika isamiranyiri washington dc mu kirindiro mu kinyarwanda turi kumwe na dudu yaririmbye ako karirimbo dudu tukwite dudu ndizera ko atakibazo ako karirimbo uh, twumvise ni kamwe mu twinshi wasohoye karaca ku maradiyo menshi mu gihugu kandi karakunzwe na benshi iyo ukumvise gaciye ku iradiyo uri muhira wumva gute mu mutima mu byiyumviro muri make wumva gute
egome iyo ndakumvise gaciye ku iradiyo numva gushima imana cyane nshima imana ku bw'ibyo yankoreye nshima imana kuko ari imana kuko imana uri muri yo ni ukuri araryoherwa cyane naho ubaba uba ubabaye uri mu mana uraryoherwa rero nikunda kumva naho mba ndi stresse mba nahuye n'utuntu tungora gato cyane numva ndyohewe cyane kuko binyibutsa ko kuba mu mana ari byiza cyane Mm. ubu tubwira none dudu igihuhusi wahuye naco mu buzima mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gituma ushima imana ya gukuye muri icyo gihuhusi ikaguha ubuzima bwo kwizera muri yo cyane cyane iyo ibihe bitari byiza mudukira ku mayange
egome cyane jewe nsanzwe ndi umukozi w'imana nkorera imana mu gikorwa cyo kuririmba ego nshima imana cyane ko imana vyoma yanyeretse kuva kera yuko inkunda Mm.
mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ni umwaka utanyoroheye cyane eh, kuko hariho ibintu by'imvururu nyinshi muri mu gihugu cyacu cy'u Burundi Mhm.
byari ibihe bitameze neza cyane ku barundi Mm.
ariko kubizera imana cyari igihe cyiza cyo gusenga imana no kwegera imana no kubaza imana icyo tugomba kuko ni byiza cyane kubaza imana rwose kuko imana iravuga kandi irakora rero muri iyo demitenzi jewe uburyo iwanjye ntibyari bimeze neza ntibyari bimeze neza kuko urumva uwo twari twubakanye we yari muri politike cyane muri politike rwose ku buryo byanatumye mu rugo haba igihuhusi kidasanzwe Mm.
icyo gihuhusi ari nacyo cyatumye uno munsi dushobora kuba tutari kumwe Mhm.
Eh, kugira ngo bigende gutyo umugabo yaratewe cyane yaratewe kuko yari afite umugenzi wiwe yibaza ko ari umukozi w'imana yibaza ngo ni umuntu ashobora kumushikana ku bintu Mm.
ariko ijambo ry'imana yavuga ngo avume wiziga ibihumbi byiza umwana w'umuntu Mhm.
uwo nawe ntiyari uwundi yari umunyepolitike icyo gihe yari ashishe rwose Eh, Modifa- umunyepolitike yitwa odifakisi ndabitoreye Mhm.
uwo muri uwo munyepolitike yitwa dufate ndabitoreye yari amushusha cyane muri ibyo bintu bya politike Eh, yari umuntu yamutwara mu modoka akamwinjizamo politike nyinshi cyane Eh, ni ukuri mm, byaranze ngabanije rwose ku buryo numvise umutima wanjye usa n'utabyakiriye neza cyane ubwo rero narasenga imana nkabaza imana mbega mani ibi ni bike biri ko biraba ni biki ni biki nkabona nyine nkagira n'inzozi nkabona ibitero nyine mu rugo iwanjye Mhm.
mugabo nabishyizeho kubyereka imana ntibyagarukiye aho kuko we yumva yaguma amubwira ko ari mu by'imana aze gushikana kure mu by'imana amwereka ibya politike amwigisha kugarariza abaganza igihugu Mhm.
ariko ijambo ry'imana naryo ryaba rifite icyo rimbwira ijambo ry'imana yavuga ngo mugamburukire abaganza Mm.
twahamagariwe kuba kugamburuka no kubasengera muri Mm.
icyo gihe rero urumva ko we yari yatwawe n'ibyo onye ariko ndashima imana ko jena ahagaze nk'umukenyezi nkabandanya gusenga imana Mhm.
urazi ko izo mvururu zarabandanyije Mhm.
bigeraho imana yonyine yiciriye urubanza muri icyo gihe rero maze kubisanga ndi jyenyine nabayeho mu buzima bugoye cyane Mm.
twari dufitaniye abana bane aribo n'uno munsi mfise umukuru yiga mu wa gatatu umutonya we urumva ko atari bwanatangura Mhm.
nisanga ndi jyenyine mu buzima bugoye mu buzima bw'amarushwa mu buzima nyene nk'umuntu w'umukenyezi uba utamenyereye kubaho uri wenyene Mhm.
Eh, byari ibintu bikomeye cyane kuri jewe byarira nkibaza mbega yene ryamahe bwaca nkamubega mana buraza kwira ibibazo byari umukogotano byari byinshi cyane Mm.
Mu- ni muri icyo gihe rero aho nakorera ibikorwa by'imana muri eglise hoshe musanze muri ibikorwa by'imana bya misi yose Mhm.
nabageze ahantu nyine numva nihebye nta mugenzi nari ngifise kuko bamwe bahageye bibaza ati nawe ashobora kuba ari muri byo Mhm.
ariko imana ishimwe yuko yo iyo uyizegera kuvugira Mm. Mm.
ihindurwa ubuntu eh, bwo bwo kugira guteza iteka Mm.
hamwe n'icyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu mama buntu sinamuvuga no mu izina kuko ni umubyeyi nubaha cyane Mhm.
yaje nk'intumwa y'imana kuri jewe ni kuri imana imumpizagirire cyane Mm.
mama wavuze buntu ura- Eh, Kabwira.
ni imwe mu babyeyi nko- nk'uko uvuga yuko umu- umukenyezi wari ufise abantu b'abamama bagufashije muri ivyo bihe bitari vyoroshe Ah, nk'uko bivuze umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabaye umwe muri bo turagaruka kuri icyo kibazo c'u- c'umukenyezi afasha uwundi ariko mbere yuko tubandanya wavuze yuko nk'uko bivuze umugabo wawe yari mu bagwanyije ubutegetsi nawe ugasanga umutima wawe siho uri kuraja ugasanga hari ibibazo mu rugo rwawe nk'umukenyezi ariko arakumva ari mu bihe nk'ivyo yovyifatamwo gute iyo umugabo afashe inzira imwe nawe umutima umufata- umubwira gufata iyindi nzira yovyifatamwo gute
nk'umukenyezi yoba ariko araca muri ibyo bihe ni umubwira ngo nahungire muri yesu kirisito muri yesu kirisito harimo inkomezi muri yesu kirisito harimo gufashwa muri yesu harimo ubuhungiro bukwiye kuko yesu arazi kuvugira abatazi kuvuga kuko yesu agu- a- agufumbatiye mu kiganza ciwe nasanze ata kintu na kimwe ushobora kuba niho nashoboye kuririmba ijya ndirimba ngo hariho ibyizigiro ku wamenye yesu kirisito ni ukuri inkomezi ziri muri yesu kirisito zirakwiye kugira ngo zizigame uwo mukenyezi ari muri ibyo bibazo ntawungire ku bana b'abantu cyangwa ngo yiyumvire nakaci inshuti kuko harashobora gushikaho izo nshuti ziguheba zigasanga ziraremerewe n'ibibazo wamugenda kuzitura eh, ugasanga bararemerewe ariko yesu kirisito niwe yavuze ngo abarushe abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura aravuga ngo nimwikoreze ingata yanjye itababaza yari azi ko ingata z'abana b'abantu zishika zikababaza rero uwo mumama uwo mukenyezi ahari niwe ariko araca muri ibyo bihe nomuterera intege guhungira muri yesu kirisito honyine niho hariho ubuhungiro Mm. uvuga ko yohungira mu mana uravuga kandi ko ari ikintu gihambaye kuba umwigeme cyangwa umukenyezi afise umuntu w'igitsina gore yubaha imana amwitaho kandi ko ah, ah, cyo ari ikintu gikomeye cyane udusobanurira kuri wowe wavuze ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabaye umwe mu bakenyezi bagufashije Ah, tubwirire muri make ko yagufashije n'abandi bakenyezi wari ufise baguteye intege muri ibyo bihe bitoroshe
yego cyane murakoze icya mbere cyoco nuvuga cyane ku byo yamfashije yaransengeye yaransengeye rwose yaransengeye yarampamagaye igihe kimwe mbabaye ndushe ngirirwa ubuntu arengana ahantu nari nicaye kuko urazi ko agendanirwa n'abantu benshi cyane biragoye kumushikira ariko imana uwo munsi yari yankirindira aca aho hantu nari nicaye twari muri egirize ariko araramutsa abandi ngirirwa ubuntu bwo kuramutswa nawe nanjye nsanga yampaye ukuboko muri uko kuba ukuboko sinamubwira ntibifuza ko mwonsengera mwaba mukoze cyane ni kuko numva ndushe cyane aca arambwira yari atwenda aca arambwira ngo imana ishimwe cyane Mm.
aca arambwira ko azontuma ko akansengera ntibyateze burya mu gitondo yarantumye ko umuntu arampamagara ndagenda ku isengero aransengera arangaburira ijambo ry'imana aranshingira intahe nawe ibyo yaciyemwo arantera intege arambwira ko bishoboka yuko umukenyezi abandanya abaho marigire y'ibibazo aba ariko aracamo muri icyo gihe naramaze umwanya ndiko ndiyumvira ibyo ariko arambwira hanyuma hageze umwanya wo kunsengera niho numva nuzuye ubushobozi numva nuzi nongewe inkomezi hejuru yo kunsengera naho nyine yarambaye hafi mu buryo buboneka yarambaye hafi ndibuka rimwe umwana wanjye barigeze kumugonga aragira agisida icyo gihe n'ukuri nta buryo nari mfise nta buryo nari mfise kuko yari yagize agisida ikomeye kandi n'uwari yamugonze nawe ntiyari yiteguye gucamo ubwobo bwonyine urazi ihanganye nyine rimeze muri icyo gihe ndibuka ko imana yakoze igitangaza uko byamushikiriye nta konzi ariko nuko nzi ko ni umumama yuzuye umutima w'urukundo cyane akunda abana kandi ashyigikira abantu bari mu bibazo iyo agiriwe ubuntu bwo kubimenya nawe imana yamushoboje kugira icyo akoze none Yarambaye yagusengeye hagufi.
eh, ntaguciriyemwo yagusengeye azi neza yuko umugabo wawe yari ari mu bariko baragerageza kurwanya ubutegetsi
cyane rwose yari abizi yari abizi rwose yari abizi kuko uh, yari abimenya urabona abantu baravuga abantu baravuga kandi ega ntibyari by'imigeje byajya ahabona yari abizi yari azi ko ariko aragirira neza umutambukanyi umushinga nawe ariko aramugwanya yari azi neza yuko ariko arafasha donc umuntu nyene ari contre ni- ni- harageze naho eh, ngira ngo n'abantu bamwe na bamwe bashobora kubibona bakamutahura ariko we n'umukozi w'imana nta gihe na kimwe yigeze areka kumba hagufi yarambaye hafi eh, akansengera muri ibyo bihe byose uko byagiye birakurikirana ntiyigeze haranageze n'aho abagenzi bamwe bameba ukabona nyine n'abandi ko baciye no kumvugisha bavuga ati "Mm, umugore wa wa wundi yirirwa arajya gucira amabuye mu ibarabara yirirwa arajya kurwara toya ukabona nyine ko bantinya kumvugisha bantinya kunyegera ariko we nta gihe na kimwe naba naragiye ubuntu bw'uko yombona hafi cyane nkagirirwa ubuntu bw'uko yoca iruhande y'aho noba nicaye ngo areke kundamutsa oya ndibuka indamukanyo yiwe minsi yose yama mbaga ngo abana barakomeye abana bamerewe neza nawe umerewe neza mu mwami yesu gashe n'ubwira nti yego mi n'amahoro yego ni uko byagenda yego hari n'indi ndirimbo waririmbye yitwa umva amasengesho tuyumve gato hama uratubwira iyo ndirimbo b- wari kusengera iki byagenze gute
muri iki
nigitangaza nigitangaza iyo ndirimbo yanje nigitangaza nigitangaza yuko yesu yakunzatu data garanshitsi imbere y'umunyanazareti niba zantangaye cyane ica mungundishije igitangaza iyo ndirimbo yanjye igitangaza igitangaza n'igitangaza yuko yesu yankunze gusa
radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga turiko turaganira ku kamaro kari iyo umukenyezi yubaha imana afashije mugenzi wiwe w'igitsina gore turiko tuganira n'umuririmbyi w'imana justine batazira dudu dudu nk'uko wari kurabivuga warafashijwe mu bihe bitoroshe na gato byo mu buzima bwawe waciyemwo Ah, urasigura ngene hariho akamaro ko iyo umukenyezi afashije mugenzi we Ah, bandanya uducira ku mayange uko wewe waronse ubwo bu- bu- ubwo bwiza bw'imana yuko washoboye gufashwa muri make
igome cyane muri ibyo bihe nyine bitari byoroshye ni ibihe umuntu nyine usanga aciyemo a- atari yitegura ugasanga birahahamura iyo utaronse rero umukenyezi ashoboye kugushyigikira muri ibyo bihe ngo gukomeze usanga ari ibihe bigoye cyane usanga bishobora no gushika yaho wiyumvira ukiyahura ariko iyo ufite yesu kirisito ukagira n'abo bamama bashobora kugufata mu mugongo ni ukuri ubuzima burabandanya yewe nanjye rero muri ibyo bihe nariko ndacamwo nararushirije kubona imana ku rwego ntashobora kubabwira nyuma y'aho uwo mubyeyi atanguye kunyiyegerereza niho wabona ko eh, gome n'abandi rimwe na rimwe batanguye kuza barakubitiza ku ijisho bakandaba bakankomeza ntibagiye abapasitori banjye nabo nyine barambaye hafi eh, barankomeza baranshigikira ego hari uwundi mukenyezi nawe nyine yashoboye kumba hafi yakoze ku mutima wanje uwo mukenyezi nawe yashoboye kumba hafi si uwundi ni umukenyezi yitwa nahayo esperance uwo mudamu yarambaye hafi rwose mu gihe naba ahantu hajenyene niwe muntu yashobora gushika muhira akaza kundaba bariko bararasa kuko twe twaba mu karitsiye ya nyakabiga byari bigoye cyane ariko muri icyo gihe yarashobora kuza akandaba aka- akaza bigoye ntatinye karitsiye ajemwo ntatinye ko bashobora kumugirira nabi akamba hafi ni umukenyezi yashoboye kunkomeza nawe nyine akambwira ko ati ni ukuri ni ureme ni ukomere imana iri kumwe nawe imana ijya gushoboza uwo mukenyezi nawe nyine yarabanye nanjye mu bihe bikomeye cyane ni umukenyezi nawe nyine yumvise nk'aho uh, batari ko bamvuga neza yagerageza akambwira ati senga imana imana iri kumwe nawe imana ijya gukomeza rimwe na rimwe bishitse nawe nyine akagenda iburaya hanze ndibuka igihe kimwe yageze kuja hanze agiye kwivuza azanzaniye varize y'impuzu z'abana be n'umushinga nahe wiwe baranyegereje uruku- banyerekanye nabo nyine urukundo rudasanzwe kandi hamwe n'ibyo bakanansengera be n'umushinga nawe wiwe ni kuri uwo mudamu uwo mukenyezi nahayo esperance arashoboye kumbera inshuti nawe nyine idasanzwe muri ibyo bihe bya 2015 2016 yarabanye nanjye na n'uno munsi akiyegereza abana akagerageza agatora abana akabatwara akabatembereza kugira arabe ko bibagabanyamo ibyiyumviro eh, abana banjye bakaza baryohewe kuko urumva ni bana biheruka byari bigoye igomwe imana imumezagirire ni ukuri nawe nyine yarashoboye kumba hafi Mm.
Yego.
Urabona, dudu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'uko twa- wabivuze kare eh, yari ibihe bitoroshe cyane eh, wari ufise umugabo yari muri politike cyane yarwanya ubutegetsi ariko nk'uko bivuze washoboye kuronka abamama bashe kugufasha muri bo nk'uko bivuze uti harimwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi ari mu bo umugabo wawe ariko aragwanya uti hari n'abandi bakenyezi bagufashije akaba ari ikintu gihambaye cyane iyo ndirimbo twari twumvise eh, wise amasengesho hari icyo wari kurasengera icyo gihe wayisohoye eh, cari igiki wari kurasengera u- wararonse inyishu
cyane rwose iyo ndirimbo umva ingesho nibaza ko baza kuyivuga kuko iyo bavugije kare yari yitwa ni igitangaza Mm.
umva amasengesho ndayikora nariko ndasenga imana ndiko ndavuga nti mbega mana ko jewe mm, ndiko ndikontorora neza ibikorwa byawe ko harageze igihe nikontorora mu bijyanye n'imirimo y'imana nkorera imana ndaraba ko hari aho noba naragabiye imana kugira ngo nihane mm, ndiko ndagerageza nyine kurondeza kugira ngo menye neza igituma ivyo bihuhusi biriko bimpaka mu nyuma ndafata umwanya wo gusenga ndafata umwanya wo kwiyeza kwitegura nditegura nyine mu mu mpemu mugabo nkabona ibihuhusi bitera byongerekana bitera biba byinshi niho rero naca mbu- ntangura gukompoza nti eh, imana ntihera abo bakozi bawe bararemerewe n'umusaraba ntijoro n'umurango nari mfite ukuntu nakunda gusenga amasengesho ya saa cyenda z'ijoro kandi n'ubu ndayakunda cyane kubera amasengesho z'ijoro narayaronkeye n'inyinshi nyinshi cyane icyo gihe rero nakora iyo ndirimbo ndayikora ni muri ibyo bihe Mm.
eh, nashoboye ubuntu bwo ku- kwe- ku- kwegerezwa n'ujya mubyeyi wacu n'icyubahiro umutambukanyi w'igihugu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Ah, ni- ni muri ibyo bihe maze gukora iyo ndirimbo nicyo gihe imana ngira ngo yamuhagurukije aramba hafi nyene ah, aramba hafi nk'umuvyeyi nyene ni kuri yakoze ni mama buntu nyene niko nobivuga ni mabuntu ni ijambo nyine yakoze ibikorwa by'ubuntu n'uyu munsi uravye abana banje uravye jewe tumeze bien kubw'igikorwa kidasanzwe imana yakoresheje uwo muvyeyi
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turaganira n'umuririmbyi justine uwimana batazira dudu ririmba indirimbo z'imana imwe mu zizwi cyane zikunzwe kuvuzwa ku maradiyo ni imana yacu ni nziza dudu kino ni ikiganiro k'ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo nyine tubaha akaryo bashikirize ibyumviro n'ibibazo duhere ku witwa albert albert wiriwe neza
mwiriwe neza uraho urakomeye
ariko ndashima Mm, albert duhamagaye uri hehe
Ni- ni- muri komine mugamba mu ntara ya bururi Mhm.
iba mu burundi Mm, tuga ku ijambo
yego aho ntanguye guteza uwo mubyeyi kubona yakemura ingorane hanyuma akamera nk'uzivamo ku mpamvu z'imana aca ntera intege n'abo bantu baba baramufashije n'umutambani w'umukuru w'igihugu ko yamufashije kandi bari kubagwanya umugabo wiwe ariko nkaca mvuga nkaca ndamubaza akabazo ikibazo ngomba kumwibariza kikwiye Mm, duze ijwi albert tukumve neza
yego Mhm.
Aka- akabazo ka mbere ndamubaza ndamubaza yuko yavuze ko umutambukanyi wiwe batandukanye amaze ko umutambukanyi wiwe yoba akiri mu burundi nuko ari hanze Mhm.
aho iyo aba ari hanze ntataranyishura ak- nkaca ndamubaza yuko hamwe yogaruka yuko mu mutima wiwe yoba yumva ko bazosigana no kuba atazosigana ikazaba
Mm. albert telefone yawe iriko iragorana gato ariko nibaza ku kibazo cawe ca kabiri ubajije ti niba yomwakira ni- nagaruka niba atari mu gihugu
yego nimba yomwakira bagasubira ku bana ariko numvise bafitaniye abana Mhm. urakoze Ikibazo-
telefone yawe iriko iragorana albert ariko ibibazo bibiri ndakeka bikwiye reka tubandanye twakire n'abandi twakire albin albin wiriwe neza albin ndabwiwe ko yavuye ku murongo twakire peter peter wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mahoro
ego Mhm,
nitwa pita karambisi ndi i kigali mhm,
ndamanjije kubashimira kuba mwampaye umwanya wo gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo mu kiganiro cyanyu mhm,
Eh, uwo mupfasoni dudu aba- i- i- ako gataziro bamutazira mbanje kumusuhuza nawe mhm, no kumubaza ni njye nta bibazo byinshi mubaza uretse kumushimira kuko eh, umuntu ukorera imana umuntu witangira imana aba akwiriye gushimirwa kuko hari benshi abyutsa ah, buriya ibisabisho byo byo kuririmbira imana ngo uririmbiye imana abasenze karindwi niko numva bavuga Eh, ibyo ndamushimiye cyane ndashaka kumubaza um, eh, i- i- ibihangano bye byaba birenga uburundi bikagera muri east africa ku buryo no mu rwanda umuntu ashobora kubibona yabibona he kuri youtube yabibona adumuze cyangwa bihera i bujumbura gusa cyangwa mu burundi eh, na- na- na- umuntu yifuje mbere nko ku- nko kubona eh, ibihangano bye yabibona ate kuko bi- birashamaje nk'izo ndirimbo ebyiri nshoboye kumva ni indirimbo nziza kandi indirimbo z'aba baturanyi b'abarundi zira- ziradufasha cyane cyane zo guhimbaza imana mhm.
ikindi namubaza u- u- u- uwo mugabo we uwo mubanyi we eh, iyo ba- ba- ba- ba- a- akiriho eh, se yarwanyaga leta arimo a- a- ararwanya iyi leta iriho iriho ya nkuru nziza cyangwa ni mu zindi zahise nibyo bibazo nari mfite ariko kandi ndabashimiye murakoze cyane urakoze cyane peter ngaho mu rwanda twakire n'uwundi munywanyi fabrice fabrice wiriwe neza
mwiriwe neza muraha amahoro ku ijwi rya amerika mahoro mahoro
yego ndi ngaho i bujumbura mu gihosha Mhm,
yewe umuririmbyi dudu ndamukunda mm.
ni umurundi w'iwacu mugabo hari ikibazo nagomba kumubaza Mhm,
mu ndirimbo ziwe z'ubutumwa ni igiki cy'ubutumwa ariko ararungikira urwaruka kuko urabona imitima myinshi y'urwaruka mu burundi twavukiye mu ntambara tuyikuriramwo hari abantu tukibabajwe n'intambara kandi dushaka kubaho neza twese dusubire kwegerana ni igiki ariko arategurira ubutumwa ku ikindi naco nkaba namushimira ku ndirimbo ziwe z'ubutumwa aririmba ni indirimbo ziturimbara kandi ziremesha irevye twaraciye mu bihe bigoye abaririmvyi nibabandanye umwuga baturemesha namushimira n'ukuntu mwaduhaye ubutumwa ku mwanya murakoze na mwebwe nkabashimira nkabakunda urakoze cyane fabrice kaduha akaryo dudu abishure dudu duhereye ku bibazo vya albert yabajije ikibazo cerekeye umutandukanye wawe niba ari mu gihugu canke ari hanze y'igihugu arabaza ati yogaruka uwo mwakira
ego mucyane murakoze Eh, umushinga nawe wanjye mm, ntari mu gihugu ntari mu gihugu ariko aho ari hose nibaza yuko aho yugarukira hose nomwakira erega imana yadusabye kugira imbabazi kuko utagize imbabazi nawe ntazozigirirwa ego mucyane
hama peter we yabaza ati indirimbo zawe yozironka te ati mu rwanda barafashwa cyane n'indirimbo z'abarundi z'imana ati ziri kuri youtube yozironka gute yanabajije nawe nyine ikibazo cerekeye umutambukanyi wawe ati yagwanyije mm, ubutwara intwaro iri nga iri i- itwaro ya- intwaro ya petero nkuru nziza canke izindi umwishure
ijambo remereye kuri icyo cy'indirimbo indirimbo azikeneye hari n'iziri kuri yutube azohamagare nka nka titwe y'indirimbo ah, andike eh, indirimbo yakoze na justine dudu agaca azibona aho ashobora kuzibona hanyuma ikibazo kigira kabiri yabagize ni ikijyanye n'icyo cy'umushinga nawe wanje yagwanyije iyi ntwaro nyine iriho uyu munsi intwaro y'umukozi w'imana nibaza ko eh, nawe nyine ahari uno munsi ashobora kuba ariko arabona ko yahangaye umukozi w'imana kandi yuko ah, ashoboye guca bugufi akihana imana iramugirira imbabazi kandi nabo n'ababyeyi beza ba- ba- ba- bara- baranamaze no kumubabarira kuko bo bifuza ko aba- abarundi bose bataha kuko barabizi ko hariho abagiye baragwa mu mporero z'abanyepolitike bamwe bamwe usanga baba bifitiye amaviza y'imiryango yabo bagaca bigira hanze nk'uko dukase ndabitoreye yabikoze hama abo barundi nabo bagaca basigara barangara wumva ni ibibazo bikomeye cyane ariko bo ni abakozi b'imana icyo nzi ni abana ni abakozi b'imana kandi baravuga ko impunzi zotahuka nawe niyatahuka ni amahoro menshi cyane yego Mm. fabrice wabaza icerekeye indirimbo zawe urafasha mu ndirimbo zawe uraririmba indirimbo zifasha ugwaruka kuko ati bararushe ugwaruka bakuriye mu ntambara ba- n'ubu bakizirimwo ibibazo vya politike hari indirimbo wimirije canke umaze gukora zifasha ugwaruka
Eh, jewe eh, nashaka ndamubwire yuko nkora indirimbo cyane cyane eh, za- z'ubutumwa bwiza zivuga ibya kristo yesu nicyo nahamagariwe mugabo n'ubwo rwaruka urwaruka ruri muri yesu kristo niho rumenya ibyo rukwiriye gukora ibyo ari byo kuko urwo rwaruka iyo ndiko ndarimba izo ndirimbo urwaruka rubyumvirije baratiba bakabona umwanya wawo munini nk'urwarukwa ah, aho bakwiriye kuwenvestisa iyo ni muri kristo yesu atari nyuma y'abanyepolitike usanga babahimiriza gukora ibi canke biriya ugasanga ah, barishe kadoza kabo nabo baba barahejeje ivyabo rero urwaruka norubwira ngo muri izi ndirimbo nyene mba ndiko ndaririmba bakiriye umwami yesu kristo ni ukuri yesu kristo arakwereka neza inzira ukwiye gufata muri zaburi no mutekerere iri jambo riri muri zaburi mirongo itatu na kabiri ku murongo w'umunani haravuga ngo nzokwigisha nkwereke inzira ucamo nzokugira inama ijisho ryanje ibyo kugumako niryo jambo notekerera umunywanyi ya telefoni Mm. mbere ko tubandanya ku bandi banywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika twumvirize akandi karirimbo umutwe ufise kitwa ivyizigiro
nk'uko imisozi ikikije yerusalemu niko uhoraho hakikije abantu biwe haleluya uwo niwe yabwiye yakobo ngo ntutinye nzokuramira n'ukuboko kwanje kw'iburyo uwo niwe aduha ivyizigiro vyo muri kubu muri kazoza uwo niwe abana natwe ibihe vyose ndakubwira ngo ntutinye nshuti yanjye hari ibyizigiro muri kristo yesu hariho ibyizigiro ku bamumenye haleluya hariho ibyizigiro hariho ibyizigiro abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi siyo bahagaze ibihe byose abo nibo bazohagarara ku mugwa wera siyoni banezeranwe na bera bishimane na yesu hari ibyizigiro hari ibyizigiro hari ibyizigiro hari ibyizigiro hari ibyizigiro wamenye yesu hari izigiro cy'utinezerwa hari izigiro ishimare na kristo hari izigiro haleluya wamenye yesu haleluya hari izigiro hari izigiro kuba mumenye hari izigiro kuba mwizera kuba mwizera ilelela ilelela
abari muri yesu baguwe neza kuko bubatse kuri we rutare rukomeye tutimurake ko uzaba ibihe bidashira yeah. kuko wubatse kuri we niwe rutare rukomeye Umwami mwiza, Umwami mwiza,
radiyo ijwi rya amerika isamiranyiri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umukenyezi cyangwa umwigema afise umuntu w'igitsina gore yubaha imana amwitaho akamufasha gukemura ibibazo by'ubuzima naho aba atari nyina wiwe yamwibarutse ni ikintu gihambaye cyane ku buzima bwiwe ibyo bivugwa n'umuririmbyi w'umurundikazi w'imana justine batazira dudu aho ni nyuma yaho aciye mu bihe bigoye cyane mu ruhagarara rwa politiki rwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu agafashwa cyane n'abakenyezi bagenzi biwe muri bo mbere harimo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu eh, umwe- umugabo wiwe akaba yari kagwanya ubutegetsi ariko umwe mu bakenyezi bamufashije akaba rero yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu dudu rero avuga ati umukenyezi aho ari hose nakomere kuko we yarabonye yuko gutanga in- inkomezi nk'umukenyezi ari ikintu gihambaye mu buzima turiko turaganira rero n'abanyonyi biradijwi rya amerika nabo nyine bafite ibibazo n'ivyiyumviro tubandanye ku murongo twakire obed obed wiriwe neza alo obed obed ndakeka telefone iriko iramugora alo obed biramugoye twakire mugisha mugisha wiriwe neza
ni amahoro n'amahoro uraho urakomeye
buke buke Mm, uduhamagaye urihe
muyinga muyinga
eh, duga ku ijambo ikibazo ca- ikibazo cyanjye kuba atavuga rumwe n'ubutegetsi aho niho yaba yarakosheje cyangwa ya- ifate yaje mugambwe wa snfdd uyo bavanze duzi ijwi telefone yawe irimwo induru egera telefone mu u- u- wegereze umunwa neza tukumve uduzi ijwi subiramo
ajya uyo uyo mugabo wiwe mu- mu- obede Ah, mu- mugisha subiramo ikibazo neza subiramo ikibazo uti urumva nashaka kumubwira Mu- abonye ko batavuga rumwe avuga ati yagiye mu batavuga rumwe na leta Mhm.
undi nk'ubu yataje umuganga wa senze niwe yaba agize neza ati n'amazi y'ikibazo kuba atavuga rumwe na leta bibura ko yagoye ibintu byo mu- bivuga ngo iki
sinashaka kumubaza Mhm.
nk'ubu uyu mugabo wiwe Mm.
yaje mu mu bo- avu- yaje mu mu bantu bari kumwe na leta Mhm.
muri abo yita abakozi b'imana Mhm.
niho yabagize neza cyangwa mu- abagwaniye reka ntiyagwaniye ariyo nshaka kurwanya ibintu bitagenda neza kandi ntaba agoye muri politiki niko bimeze namubwira ati yirinde dusenge twese mu gihugu dusenge turabe imana ikizokora nanjye ati yavuga ngo yagiye mu bitagira ikimazi birashika ugasanga nyene ibintu biragorana mugabo tonzi ico mu burusi ibintu biragoye cyane kandi twamumenga ariko mu mutima wanje ushyigikiye dufate nk'aho jewe dufate tumwopoza utume imana ima- imana yanjye umengo nihiri muri iyo poza menga let- ire- iri leta menga ntabyo imana irimo kandi ni mu umengo ngaha muri iyi leta niyo hari ibintu by'imana niyo ibintu by'imana twema twirinde hano handitse ati twirinde ntidutwagwe akayombekere ndashaka gutwagwa akayombekere mu bintu by'imigambwe atwaga akayombekere mu bintu by'ibyumviro n'ubukene ndashaka kuba nkenye ati umengo uwoma ikintu nutume ngo ni umuntu w'imana mugaye usanga izina ryo mu kayombekere kuko twabo n'ibyiki rero mbwira ati asenge arabe imana naho ubu bariko baramufasha bashyigiki neza neza neza yirinde ariko atakazohava asanga yagiye nyene naho n'ahantu hari ahantu udatanga gushira umuntu ukamengo ni heza ariko atari heza kandi niyo mugabo we two- twokomeza dusenga kumbure cyangwa ni- n'iyi leta ariko tugakomeza dusenga tukaraba yuko ibintu vyohinduka Tuka- tukaganzwa je ndakeneye ubu ubu y'ubu migambwe nayo ihagaritse kuko nararaga bose nasanze atanu akamaro harimo ugiye aha ukagirira ibibazo hajya uhagirira ibibazo nasanze ngahari kuri kwisi ibintu byose byamaze kuba nabi igihugu tubona ibyiyumviro byacu ari byo byiza mu by'imana yonyo n'izukuri kandi kurwanya leta si ukuvuga ngo bibi cyane kuyishyigikira si ukuvuga ni ukuvuga ariko arayirwanya ari ari ibintu atabona bitomoye nk'uko nabona ashobora kuvuga ati muri leta barishe abantu Ati, nanjye nkavuga muri opoza baraturiye amatwi baragira iki icyo ni ikintu kibaho ariko rero baravuga ati umenga niyikora neza abakozi b'imana ubu ubu bakozi b'imana turabira ku byo bama nta muntu ushobora kuhama kwica ari umukozi w'imana nta muntu ushobora kuhama kwicaye ari umukozi w'imana urakoze Rero- cyane urakoze cyane obede ku mpanuro ushikirije reka tubandanye twakire n'uwitwa nowe nowe uratwumva
yego ndabumva cyane Mhm. ikibazo cyangwa icyumviro
Eh, ni intererano nagomba guterera uwo mushiki wacu yahize nk'umwuga wo kuririmba Eh, yuko yokomeza umwuga wo kuririmba eh, hama akareka ibijyanye n'ibindi bya politiki agakora uwo mwuga wiwe kuko numva aririmba indirimbo z'imana kuko ntawe ukorera abami babiri yizere nakora uwo murimo yishinze wo gukora icyo gikorwa kijyanye n'iyo kuririmba indirimbo z'imana kabisa ndumva arabifitemo ingabire mugabo urumva rero amaze kujya muri ibyo bindi bya politiki uba bica bimutera ingorane Eh, akandi kabazo nagenda kumubazo naka none kavuga yuko ya- igicuka cya politiki aricyo cyatumye yava mu burundi none ni- yoba yakoze iki kugira ngo icyo kibuga kihave kimutuma ahunga canke aturatura kugira aduhe umuco nk'abandi nk'abarundi tumenye ukuri kuri ibyo yobashikiriza baba murakoze afuriki rya amerika urakoze cyane bandaye muza- mura- muzabanaye muze muraha ijwi ijambo abarundi bose n'abanyamahanga murakoze ego urakoze cyane nowe mufasane dudu duhereye ku ku cyo numvise ari nk'impanuro eh, numvise nta kibazo cyari kirimo mu byo obedi yashikirije ati ni gusenga ati kuko we nawe yafashe ingingo yo kutaja muri politike kuko aho aja hose ah, arahasangaho ibibazo ati ni ugusenga gusa muri make ah, urashobora kugira icyo ushikirije ku byo obedi yavuze nowe nawe akavuga ati komeza uku kuririmba ati urafise impano ati nawe kuja muri politike bishobora kuba ikibazo kuri wewe ati mugabo arumva ko ufise impano wobishira ute
mpereye kuri urya w'imuyinga nubwo telefone nagomba irakika nashoboye gutahura icyo yashatse kuvuga nagomba ndamubwire yuko eh, si ukuvuga ngo ngo ni ibijyanye na politiki cyane ijambo ry'imana mu baroma cumi na gatatu rimwe riratubwira ngo nta kuganza kutava ku mana ni ukuvuga ko ukuganza kose kuba guhari imana iba yakurekuye rero uko kuganza iyo guhari dusabwa twe kugamburuka nk'abakozi b'imana hanyuma ibikugoye bibwire yesu nimba ari ibyo mutubamuhuza ko eh, ku bijyanye na politiki uca ubigira yesu yesu arafite ingene abitunganya kuko ikibazo cyo mu burundi cyo kiba kibaye icya mbere mu bibazo imana imaze gukemura imana imaze gukemura ibibazo byinshi cyane kuko n'imwe duhumeka niyo ziduha ni ukuvuga idashatse ko tubyuka ntitwubyuka idashatse ko tubaho ntitwubaho rero imana irashoboye gukemura ibibazo byose tutarinze ku- kujya mu mugararizo ngo tugararize cyangwa ngo dupinge yesu kirisito arashoboye gukemura ibibazo byose uyu w'imuyinga nicyo namutekerera cyane cyane hanyuma uh, umushinga ntari sino yinjirira rwose mugabo icyo nzi ni uko ibyo bibazo yari afite iyo abibwira yesu uyu munsi aba ari mu muryango kuko yesu arishura arishura aravuga naramubonye avuga naramubonye akora naramubonye ashoboye byose rero nawe iyo a- ankurikira tukabibwira yesu mu mugambwe ko uyu mugambwe ntawe ndimwo dewe ni umukozi w'imana ariko dewe mvuga ngo ibibazo byose tubibwira yesu hano ku bijyanye n'uyu nawe yambwiye ari mu gihosha tuvuze ibijyanye na politiki yewe nta politiki nkora ariko nashimye imana ukungera imana yabanye nanjye muri ibyo bihe bidasanzwe bya politiki byari mu gihugu urabona politiki imaze kwinjira yinjira nyine kandi intubu zihite yija ariko cyane cyane dukwiye kwinjira mu mana rwose tugasenga hanyuma imana ikavugana natwe mm, kuko kuva na kera yaravuze eh, n'uno munsi iracyavuga yego ni cyane yego reka tubandanye twakire n'uwitwa emile murantu murantunga emile yavuye ku murongo twakire aho aho uratwumva
yego ndabumva
ikibazo cyangwa icyumviro
yego uwo mu uwo mu butumire nayo numvise bavuga ku bijyanye n'abakobwa ngo bafite abagenzi mu bisanzwe ku oya mu- oya mu- oya mu- oya aron si byo turi ko turavuga Oui.
nibaza ko mutakurikiye abakobwa bafite abagenzi
ngo baye- baba ibintu by'impanuro z'abantu bemera imana
subiramo
nayo numvise ngo aba- aba- aba- abapfasoni cyangwa abigeme baza bafite abagenzi babahanura mu bijyanye Ego, n'iby'i- ego.
n'ibyo kwemera imana ego ego
Yego, mu inkomezi bisanzwe zivu Mhm.
mu rwaruka tubona ubu bijyanye n'ibintu byo kwemera imana babishyira imbere kubera baba bafite izindi ngeso bifitiye bashyira i- ku ruhande rwabo ah, cyane cyane ibintu by'amaroho nicyo bituma uwo wewe nimba yaragize amahirwe agashyika ku rwo rwego rw'uko yoshobora guhanura abandi apfume araba asabe intererano hirya no hino arabe ko abantu yobagarukira kubera mu bijyanye tugiye kuraba ibintu bya- bijyanye n'abadoresanse n'ibintu usanga kenshi na kenshi bitwega abantu rwose ugasanga u- ufise umuntu aguhanura ati kora uku n'uku n'uku we bivanye n'imyaka umwana aba yibereyemo ugasanga wewe ntavyo ariko arakurikiza nicyo gutuma rero namusaba ati ari ari akamase yotera arabe agatere guhera aho ari gushyika iyo iyo ageze hose haba kure arabe ko abantu yobahimiriza bakumiriza cyane cyane ikintu cy'impanuro kubera mu- mu buzima bw'umuntu ikintu cy'impanuro ni ikintu gifasha umuntu cyane rwose kubera umuntu abayeho atagira umuntu amuhanura kandi amuhanura amukuri usanga ibyo akora byose bidatera imbere kubera akurikiza ibintu byiyumviro nk'uko byo biriko biramutwara ugasanga bimuteye no mu ngorane zitagira uko zingana
urakoze cyane Eh.
aho uratugaruriye ku kibazo gihambaye turi ko turaganira ko cuno munsi nyine ko bamwe base n'aba ah, jaha ruhande gato ariko nk'uko bivuze aho ah, madame dudu aho arabivuze ati impanuro ni ikintu gihambaye cyane yuko wokomeza uko guhanura Ah, uvuga ko ari ikintu gihambaye kuba umwigeme ni umukenyezi afise umuntu w'igitsina gore yubaha imana kandi yomufasha Ah, kuri icyo kibazo nyine eh, abapasitori cyangwa abagabo bo bo mubona yuko bo batokora nk'ivyo uwo mukozi w'imana w'umu- w'igitsina gore yokora atobafasha neza kuri wowe ubibona gute ubona ko umukenyezi ari we yofasha mugenzi we cyane cyane
Eh, n'abashinga ntahe barashobora kubikora abapasitori bagahanura aba- abashinga ntahe bagahanura a- a- a- abasore kugira ngo baje mu nzira nziza kuko eh, naje nashoboye kugirirwa ubuntu kumbure nanjye iyo tudahura n'uwo mubyeyi yango nari gushobora kwiyumvira gusambura urugo urabona nari nari nkira na muto ku myaka mirongo itatu n'ibiri sinari kuba urundi mugabo dufate mugabo urumva urufite ko nashoboye kuronka uwo mubyeyi amba hasi akamanura niyo mpamvu n'uno munsi urugo uh, rugihagaze nyirazya abana ngihagaze neza mu gakiza grâce y'u- y'u- y'iyo eh, ede iyo mu gakiza nashoboye kuronka biciye kuri uwo mubyeyi wacu n'abashinga nawe nabo nyene barashobora kubikora cyane nkanjye urabona ko ari uko nanjye uyu mushinga nawe wanje ashoboye guhura n'uyu muntu amuhanura nabi akajya muri ibyo bintu bitameze neza Uh, urabona iyo byamushikanye nicyo gituma eh, nkangurira abashinga nawe bandi nabo nyene kugira ngo bagerageze n'abapasitori bagwize ibikorane ibikorane byo kuza baragira by'abagabo hagati yabo abasore bakaganiriza bakabaganiriza bakabarira mu ndero gikirisu ya bibiliya eh, niho iyo uri mu ijambo ry'imana ijambo ijambo rirakwereka icyo ukwiriye gukora rero abapasitori barashobora kubikora kuko kumvira impanuro bituma ushika kure cyane hamwe n'imana byose birashoboka
murakoze cyane turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro turagushimiye cyane rwose Justine ku mwanya watanze kugira ngo utange impanuro cyane cyane kuri bakenyezi bagenzi bawe ah, kugira ngo bumve ibibazo baciyemwo yuko washoboye kubivamo cyane cyane ko waronse abamama bagushigikiye bakagufasha bakagukomeza bakakwigisha ijambo ry'imana ryagushoboye kugu kugufasha guca muri ibyo bihe waciyemwo akajambo ka nyuma waba ufise ushikiriza kuri bagenzi bawe bakenyezi baba bariko baraca mu bibazo muri kino gihe ibibazo by'ubuzima bitoroshe na gato ni nk'ibi
ijambo ntushikiriza abakenyezi bagenzi banjye si irindi ni ijambo ryo guhungira muri kirisito yesu marigire ibibazo wowe uri kuracamwo marigire ingorane wowe urimwo hariho imana mu ijuru urumva umwana w'umuntu arashobora kuguhinduka cyane ibihe bigatuma eh, ibintu bigenda ukundi kuntu ariko muri ibyo byose imana iba iriko irabona ibyo iri kuracamo umukenyezi akwiye guhagararira urugo rwiwe cyane gapfa abakenyezi bagiye baraba akarorero muri ba- muri bibiliya hariho ba abigayiri bagiye barahagararira urugo ugasanga barakijije ibitari bike umukenyezi rero akwiriye cyane cyane muri uko kose kugira ngo akize ibintu arakwiriye gusenga imana arakwiriye gufata umwanya wo gusengera umuryango urugo abana umushinga nawe n'abakozi ndetse tunakoresha mu mazu yacu tukabasengera tukabaragiza imana kuko uzosanga niyo ushobora guterwa n'ibitero bitandukanye iyo uri mana ni- ntibiguhungabanya nk'aho utari mu mana ego uri mu mana urahagarara neza ukamenya uti mbega ndabigenze gute mbega ndabigire gute urabona nkanjye naragiriwe ubuntu bw'uko nyine icyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarenganye aho hantu nari nicaye turi muri egirize mubo yari kararamutsa ngirirwa ubuntu naje gukumwa ukuboko mu bandi niho ndabwira nti nifuza ko wonsengera urumva uri mu nzu y'imana ugakora ibikorwa by'imana ukaba mu mana ntu- ntumenya aho muhurira n'imana imana irashobora gucisha no mu wundi muntu umundi mukenyezi wundi ugasanga akubwiye nk'ijambo ry'imana rigukomeza ugasanga aragusengeye kuko ijambo ry'imana riravuga ngo babiri baruta umwe babiri baruta umwe kandi mu mana byose birashoboka urabona nk'ubu hariho nk'ijambo rivuga muri zaburi mirongo itatu na kane ku murongo wa cumi na gatanu indonga z'uhoraho ziri ku bagororotse n'amatwi yiwe bangira ugutakamba kwabo ni ukuvuga ngo amatwi ya- y'imana ayabangira ku gutakamba kw'abagorozi kuvuga aho buri iyo uri kuhasenga ujye umwenda imana irabanza ugutwi ikirumviriza ikirumva ibyo uri kurayijojera byose hanyuma muri uku imana imana iraheze ikakwereka uko bitegereza kugenda egome ntibishobora ironka ubwo nyene ariko biragusaba kwihangana kwihangana nacyo ni camwa umukenyezi ategerezwa kugira muri we kuko utihanganye uzosanga wihuse ushoboye kwica byinshi ariko iyo wihanganye ukarindira inyishu y'imana byose biragenda neza kandi imana ikagufasha murakoze cyane ukwihangana ni impanuro dudu eh, akaba ari yitwa uwimana justine umuririmbyi w'imana abashikirije abakenyezi bagenzi biwe reka turangize rero twumviriza ako karirimbo yaririmbye imana yacu ni nziza mwakoze mwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye fatuma karara arimasi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na nelson yamfashije mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene mugire umunsi w'imana mwiza murakoze
mana yacu niya igira neza yita kubayo niyo mpamvu tuyishima gushima hejuru y'inzira